my people, my people, o our ogbonge actress wey eh, dem dey call mercy aigbe don introduce dis ogbonge comedian wey dem dey call brother shaggy as im husband to be o oh, my people, my pipo na welcome to our channel in case you just dey watch us for the first time abeg make you hit our subscribe button o oh. make you click the bell notification for all my returning subscribers una do well o oh. hmm Now, wow, my people, oh, Mercy Aigbe, hey, el, Father in heaven, Mercy Aigbe not introduce the Ogbonge comedian when they call Brother Shaggy. Say, just few hours ago, a few hours ago, the single mother of one took to her verified Instagram page to unveil the love of her life as she says, Ladies and gentlemen, behold, the honor. I can't hide it anymore. She also uploaded a love up photo they took together to appreciate their bond. Hey, my people. My people, my people, I don't know as I want to talk this thing a bit. If you look this picture very well, if you help me on collize this picture very well, <tsk> make it not be waiting my mind they tell me. My mind they tell me say these people are comedian. No. They, they just want to do comedy skit together because from this whole thing when I see Messi Aigbe and Brother Shaggy, now they na messiah igbe na introduce brother shaggy say na him be a man say make everybody respect them say age is not is nothing but a number but i con dey think and dey think as say e be like say dis thing na comedy because why i dey say e be like say na comedy because dat brother shaggy wey be the man na him suppose to introduce messiah igbe as him fiance or as woman wey be say im want to marry. no be eh, eh, say igbe na go introduce brother shaggy so i come they look this whole thing say nine people come they say abina she want to give brother shaggy the money to pay the diary the bride price Nine make can do the announcement my people my people man i not take this whole thing too serious na so tiwa savage they do publicity stunt say video in kerewa eh, video in nude photo expose up till now we no see am now just eh, just love and i can expose them say ah this thing a publicity stunt too. so people come they say why tiwa savage no do challenge with the new music instead of the one where we say she want to drag herself into the mud so from this whole thing when i see from brother shaggy and eh, messia Aigbe, i feel say na comedy the art. act una not see the boot where be say brother shaggy wear after they so native they can come wear boot can come wear boot on top so my people more than not take this matter serious i don't think say like that. but some people, feel say ah not true oh. so a lot of people they congratulate messi Igbe. so i go read some of the things where we say some people write for comment section When I go laugh tire somebody say me never see where then they wear boot for native Now only Niger thing like this they happen <laughs> Now only Niger tins like this they happen This one I wear the pen. And somebody say he's a comedian he wore it on purpose uh-huh. na so i just see so another person they laugh with am almost ten emoji so my people, i just feel say na comedy na im dis pipo dey nevertheless if this thing not be comedy say I just um, na na true ah we seem follow happy for um, mr igbe e just that uh, pipo come dey wonder say ah uh, whether eh, brother shaggy still get mama with the advise am so a lot of people just this whole thing just uh, funny but i just believe i just believe say na comedy na dem the art. so anyhow e be sha anyhow e be whether na comedy or not be comedy anything wey be say i hear concerning this whole thing my people i will bring come Now this one has say be i just do sharply una have a wonderful day bye.